barusha barusha nguhere
barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo n'iwararaye
buterere oye buterere oye nuko rero kaze inshuti bagenzi n'abakunzi ibiganiro vya radio isanganiro kaze mu kiganiro barushe ngwere ikiganiro barushe ngwere no munsi radio isanganiro tukaba turi hano muri zone buterere ni mu gisagara ca bujumbura barushe ngwere radio isanganiro ikaba ifadikanije n'ishirahamwe aluma burundi rifashwe mu mugongo n'umugambi mizereore ry'umuryango katolika w'abadagi mu kiganiro cacu barushe ngwere c'uno munsi tukaza gushimikira kwihunga ihungabana ry'amagara meza yo mu mutwe biturutse kwihahamuka barushe nguhere mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Albert Nduwayo hamwe na Eric Uwimana barushe nguhere umujenama mukuru wa rino shengero akaba ari medali niyo nkuru medali mpera yambu bano ba mbene gihugu bahantu mu buterere buterere yambu buterere oye nanje nk'umujenama mukuru wa rino shengero ryacu ryabarushe mu guhere ndabaramukije mwese tuza gusangira igisabisho n'imisa yacu neza cyane nuko rero nababwiye ko ikiganiro ari baruce nguhere tuza gucimikira kwihungabana ry'amagara meza y'umutwe biturutse kwihahamuka mujenama nababwiye n'imedali niyo nkuru nanje n'umudiyakoni wa rino shengero nkaba nitwa balene havyarimana banyamuterera yambu yambu sangwe barushe nguhere nuko rero ikiganiro barushe nguhere ni ikiganiro c'ibibazo n'inyishu mu nyishu hariho inyishu muza kwitangira n'izindi nyishu tugirane tuza kubara Tuza kubaha.
ikibazo n'inyishu Neza cane, sivyo yego.
hakaba harimo inyishu yo yo muje nama imbere yuko dutangura nuko rero imbere rero neza na neza yuko dutangura kino kiganiro cacu murazi yuko urugo rwose rugira urugaba neza cyane urugo rwose ruragira urutwara Neza akaba ariwe cyane.
yakira abashitsi Eh.
akabazimana abaraza akabaraza ababwira batahe bagataha Eh.
nico gituma imbere yuko dutangura neza na neza kino kiganiro twashaka gusaba nyakubahwa chef de quartier ya Buterere DA Eh.
nyakubahwa Sinyobewe Pascal ni umugabo Eh.
canke n'umushinga ntahe abanza ashike hano Eh, atwakire neza cyane hama amashi amashi amashi amashi yakire amashi n'abanyabutere amashi b'iwacu murakoze amashi.
cyane Eh.
Buterere de ahoye Buterere de ahoye Tugira amahoro Tugira amahoro n'amagara meza kuri twese Nkuko babivuze ndazi benshi muranzi nitwa Sinyobewe Pascal umukuru w'umutumba wa Buterere DA banyakubahwa murongoye ibi bikorwa byo bigomba bibere ngaha kuri uyu mutumba banyakubahwa murongoye ishirahamwe cyangwa mwaserukiye ishirahamwe Aruma banyakubahwa mwaje kuremesha iki kiganiro bo kuri radiyo isanganiro banyakubahwa mwese muri ngaha kugira simpave nsanga hari uwo nibagiye cyane navuze ibyiwe atari ko biri tugira amahoro tugira amahoro n'amagara meza kuri twese hama iyi buterere da ni umutumba umwe mu mitumba icenda igize zone ya buterere tukaba duhana imbibe na mutakura urundi ruhande duhana imbebe na buterere db mu buraruko tukaba duhana imbibe na buterere bwa mbere ahandi naho tukaba duhana imbibe na quartier nef ariyo quartier mahinguriro hama abashitsi bahire reka tubahe kaze mwisange aha anyu umutekano urahari abantu bo muri buterere da barakeye kandi n'incabwenge ndizeye yuko muri ubu bushimwe mwazanye atana kamwe muja gusubiza inyuma reka ndabashimire banyakubahwa mvuga imana ibandanye kubahezagirira muri iki kibanza murakoze amashi amashi menshi amashi amashi amashi amashi amashi menshi menshi amashi menshi kuri nyakubahwa barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'uburundi nuko rero tubandanya na kino kiganiro cacu barushe nguhere reka muri kano kanya duha kanya wase espoir aserukira ishirahamwe eh, atubwire gatonya mu ishirahamwe aruma burundi gatonya mu minota mikenya kugira duce tugenda mu nyigisho kaze kaze espoir Ego murakoze cyane. Buterere oye! buterere oye mumeze neza abanyabuterere ego cyane hama nanjye nk'uko bampaye ijambo genda ngaha naserukiye abajejwe ishyirahamwe aroma burundi ni ishyirahamwe ryihaye kurwanya malariya mu burundi iryo shyirahamwe naho mwumva rirwanya malariya ni ishyirahamwe ririko rirakora ibyo rishoboye ryose mu bijyanye n'amagara y'abantu bisigura ngo si malariya gusa rirakorera muri malariya na cyane cyane mu gisata cyo guhimiriza mu gihugu cyose rigakorera kandi no mu bindi bisata nk'iki batubwiye cy'amagara y'abantu cyane cyane amagara yo mu mutwe rero aha twashyitse ngaha kuri uyu mutumba ngaha muri quartier ya Buterere aha rero twahashyitse mu gisata kijanye n'amagara y'abantu rero n'igisata gifashwe mu mugongo nk'uko bababwiye n'ibikorwa by'umuryango katolika w'ubudagi witwa mizeroro mugabo kiriho gishigwa mu ngiro n'ishyirahamwe aruma nk'uko mwabibonye twaje twenyene twazananye na radiyo isanganiro nkakengurukira cyane ku izina ry'ishyirahamwe umuyobozi w'iyi karitsiye yatwakiriye neza ndetse na mwebwe abenegihugu bo ngaha muri iyi karitsiye mwatwakiriye neza nkaba ndabahamagarira gukurikirana neza iki kiganiro mwumvise ko hari ikiganiro kirimo inyigisho inyuma y'inyigisho kirimo n'ubushimwe burya bushimwe bwose uko twabubonye hajya nta na kamwe dusubiza inyuma twabuzaniye abanyagihugu abenegihugu bo ngaha muri iyi karitsiye ikiganiro cy'uno munsi kiza gushingira kwihahamuka mubyumvirize neza mutahure ndetse muze gutahuza n'abari mu miryango iwanyu cyangwa mu ngo iwanyu kugira dufashe amagara meza yo mu mutwe tuyiteho nk'ayandi magara hama ishyirahamwe yaruma Burundi ntarandiriye rirafasha cyane cyane mu kwakira abo bantu bafite ingorane zijyanye n'ihahamuka cyangwa n'izindi ndwara zijyanye n'amagara yo mu mutwe aho dukorera rero ni hehe kugira mugende muhumvise hariho nk'aha aye muri muri ntahangwa ahantu mushobora kuyitura cyane cyane nk'abantu mwegereye ngaha hariho centre de santé mutakura umuntu azogira ikibazo kijyanye n'amagara yo mu mutwe azahashike hariho abahinga b'iryo shyirahamwe bajejwe gufasha abantu bafise ico kibazo hariho kandi no ku cicaro c'ishyirahamwe mu kamenge ahantu bita kuri malariya abantu benshi ngaha barahazi hama muri mukaza abantu bo muri mukaza baritura ahantu bita kuri SOS Nyakabiga naho nyene hariho abahinga hariho kuri Saint Michel hariho centre de santé Saint Michel hariho abahinga bafasha muri izo ndwara hama hariho muri Muha commune Muha naho nyene turakorerayo hariho aho bita kuri Musarake ku Musaga kuri centre de santé naho nyene turahakorera aho bita kuri Adra centre de santé mu Kanyosha naho nyene muzohasanga abahinga canke kuri centre de santé Busoro naho nyene hari abahinga murumva yuko mu gisagara ca Bujumbura turakwiragiye hose umuntu wese azogira ikibazo kijanye n'amagara yo mu mutwe arashobora kwitura kuri abo- ayo mavuriro mvuze ntibagiye yuko n'ayandi mavuriro yose abegereye ama centre de santé murafise ububasha bwo kuhitura umuntu afise ikibazo kijanye n'amagara yo mu mutwe rero nagomba ndabakengurukire ndabifuriza gukurikirana neza ikiganiro ndetse no kugubwa neza mugire n'amagara meza murakoze barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'uburundi murakoze cyane Amashyi.
murakoze cyane amashi menshi murakoze cyane Amashyi menshi.
buterere de ahoye buterere de ahoye umviriza rero shengero ry'imana abakristo batagatifu batoni b'imana umvirize hariho umuntu w'umuhinga agira aze ngaha atanga inyishu sivyo mumwumvirize sivyo mumwumvirize agira abaha inyishu hanyuma mwitorere ubwo bushimwe buri ngaho emudiyako sabwe abafise udukaramu ndababona hariya mumwumvirize neza mwiyandikire Eh.
kuko nk'uko babivuze ubwo bushimwe oya hariho abariko barandika nibiyandikire mama w'umukondo Eh.
mugabo namwebwe nimwiyumviririze gusa mwebwe mu mutega abiri uno muntu agira abahe inyishu zo ibibazo bigira bibarizwe hano hano Eh. imbere y'uko twinjira mu idonido rya kino kiganiro reka duhe Eh.
akanya umuhinga mu nyifato Eh.
madame serafine ntiyakire Eh.
kubwira egera ha- abe- a- abenegihugu bakumve neza Eh.
aho o hagati aba batagisivero biwanje namwe Eh, mwitekerereze mwe mwumvirize gusa ndabahamagara ushimwe mwiyora Eh, egera aho o aho Mwumvirize nyene gusa.
mwumve biza kumara akanya gato Eh, nakanya gato ariko uwutega abiri neza mvuze amatwi aca yitwarira neza cyane ijambo ni rwanyu buterere da oye yego nk'uko babivuze nje nk'umuhinga mu nyifato akorera mu ishyirahamwe aruma burundi shaka tuganire ku cigwa kijanye n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe biturutse kwihahamuka iyo tuvuze amagara meza yo mu mutwe ni uko umuntu wese kugira ngo abeho neza akeneye amagara meza yo mu mutwe amagara meza yo mu mutwe twese turayakeneye ni karahara mu ruganda ntibacura bisigura yuko atamagara meza yo mu mutwe nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukora ntacyo ashobora gutunganya ntacyo ashobora kwimarira mu buzima amagara meza yo mu mutwe yiwe atameze neza amagara meza yo mu mutwe bisigura kumererwa neza k'umuntu agashobora gutunganya ubuzima bwiwe neza imirimo yiwe ya minsi yose aho aba yiyumvira neza kandi afise imigenderanire myiza n'abandi aho aba afise amagara meza yo mu mutwe amagara meza yo mu mutwe arashobora guhungabana igishobora guhungabanya amagara meza yo mu mutwe iyo umuntu amagara yiwe yo mu mutwe yahungabanye bisigura ko ataba agishobora kwiyumvira neza gukora neza ataba akifise imigenderanire myiza n'abandi imigenderanire yatosekara iyo amagara yo mu mutwe yahungabanye bisigura ko umuntu ataba agishobora gukora ibikorwa vyiwe neza Eh, ni ibiki rero twavuga ngo aha mu kibano mu buzima bwa misi yose bishobora guhungabanya amagara ye- meza yo mu mutwe ubwa mbere mu bihungabanya amagara yo mu mutwe hariho ibibazo canke ibishikira umuntu nsesereza mutima bigatuma umuntu agira ihahamuka ihahamuka rero biri mu mutuma amagara yo mu mutwe ahungabana ikindi nuko indwara zo mu mutwe nazo nyene ziratuma amagara yo mu mutwe ahungabana ibindi bishobora gutuma amagara yo mu mutwe ahungabana ni ukwihereza ibiyayuramutwe ibiyayuramutwe navyo biri mu bituma amagara yo mu mutwe ahungabana ariko kandi si ibiyayuramutwe gusa n'inzoga zirenze urugero ziratuma amagara yo mu mutwe ahungabana twumvise ko mu bihungabanya amagara yo mu mutwe harimo indwara zo mu mutwe none indwara zo mu mutwe aha mu Burundi zikunze kwibonekeza nizo shaka ndababwire Eh, iyiza ku isonga ubwa mbere ni hahamuka hanyuma akabonge hagaca habaho indwara yo mu mutwe nyezina hakabaho indwara y'urunkekwe hakabaho indwara yo kubura urukundo mu bwana nizo nkuru nkuru nizo zikunze gushika nizo zikunze kuboneka hano mu gihugu cacu c'u Burundi nashaka rero tuvugane cyane cyane ku ndwara y'ihahamuka murumva ko ihahamuka ni indwara yo mu mutwe buginga ari indwara yo mu mutwe twavuze ko indwara yo mu mutwe ari yituma abantu amagara yo mu mutwe y'umuntu ahungabana ihahamuka rishobora kuba indwara yo mu mutwe canke rigashobora kuba ihungabana risanzwe ariko rituma umuntu ahungabana mu mutwe ni indwara rero yo mu mutwe eh, iterwa n'ikintu kigushikiye gikomeye kigushikiye bukwi na bukwi giturumbuka kandi ico kintu kiba kiremereye canke naho kikaba ari ikintu kij- kije cisubiriza inshuro nyinshi bigatuma rero umuntu birengera ubushobozi bw'umuntu ubwenge bwiwe bituma atagishobora kurangura imirimo yiwe neza atiyumvira neza at- imigenderanire yiwe mu kibano n'abandi igaheza igatosekara nico rero ihahamuka eh, nico nuko ihahamuka rigenda nibiki rero bitera ihahamuka kenshi ibitera ihahamuka muri rusangi twavuga ko ihahamuka riva ku bibazo ibintu nsesereza mutima bishikira umuntu mu buzima atavyiteguriye canke biguma vyisubiriza bigatuma uwo muntu ubwenge bwiwe imibereho ibi- eh, asinzikara mu bwenge bwiwe bikarengera ubwenge bwiwe n'ubushobozi bwiwe inyifato yiwe igahungabana ivyiyumviro vyiwe bigahungabana eh, ivyo rero biri mu bituma habaho ibi- ni- ni kimwe mu bituma habaho ihahamuka nsubiye inyuma gatoyi cakime kimenyetso navuga cyo kwama agabirije hari igihe tuvuga yuko ari ikimenyetso cyo kurifyura ni ukuvuga ngo umuntu yama afyuye amaso avuga ati ubu none cya kintu ntigira kinshikire umwana naho yaba aryamye cya kintu gihava kinshikira cya kintu gihava kinshikira nicyo gituma ari ikimenyetso cyo kwama ugabirije none uyo muntu mukurikire neza uyo muntu afite ibyo bimenyetso mwamaze kubona ko afite ibyo bimenyetso mu kibano kumbure murabafise icyo twamufasha nk'umubanyi nk'uwo mu nzu nk'umugenzi nk'umubyeyi cyangwa umwana cyo bari giki ubwa mbere twirinda kumukumira tukamwiyegereza tukamwumviriza tukamuba hafi ubugira kabiri ni ukumushikiriza umuremesha kiyago akwegereye ubwa gatatu ari nabwo bwa nyuma ni ukumushira aba kumufasha gushikira abahinga mu bijyanye n'inyifato kugira ngo bamufashe abaganga b'abahinga mu nyifato kugira ngo bamufashe nitwabigenza gutyo ihahamuka tuzoba turi ko turaryirinda kandi tuzoba turi ko turarangura neza igikorwa cyotuma amagara ma- meza yo mu mutwe aranguka neza hano iwacu ku buterere buterere oye
tumuhamashe arakoze cyane Amashi inyishu menshi zose cyane.
arazibahaye inyishu zose arakoze cyane umufasoni serafina inyishu zose arazitanze shengero ry'imana abakirisitu batagatifu mbere y'uko dutangura n'ikibazo cya mbere bamahera amategeko umviriza Eh, mwumvise abajeje intwaro batwakiriye neza cyane mu ishyirahamwe aruma burundi bagize icyo bashikiriza neza rwose nyakubahwa umuhinga mu by'inyifato Araheze Yahejeje kubaha inyishu.
inyishu ubu rero tugira tuje mu kiganiro nyezina nyezina ariko rero Eh.
natwe mwumvise ko ari ishengero barushe nguhere neza cyane ni ishengero tutabasaba amashikanwa nitwe tuyatanga nitwe tuyazana Eh, Eh.
nitwe dutanga amashikana bya bindi ngo ngo inkoko uh-uh, Ah, ah, uh-uh, ah, uh-uh. icyo ni cya mbere amashufuriya amasafuriya Amabase, imitaka yama- amabase indobo kandi undura Eh.
uwa nyuma aronka telefone n'igikwemu Eh.
reka se hariya mukiduze hejuru bakibone segekwemu n'igitenge n'igitenge nicyo gikwemu ni kirundi c'iwacu Eh.
ngico o aha ni mu muce na telefone telefone ngiriya ah.
Eh.
mu mategeko rero agenga barushe nguhere umviriza yaca mu miramitwa na kiya gitenge umviriza neza Eh.
mu mategeko agenga barushe nguhere Aha.
kirazira Kikaziririzwa.
kikaziririzwa nta muntu n'umwe yizana ngaha no
ni twebwe dutora eh hama mu gutora aguhamagara turahamagara hariho abantu benshi b'imbere usanga batugora Eh, kenshi oya.
twitorera b'inyuma aba baratekereje aba baratekereje aba ndabone ko basizwe amavuta aho rero mutekereje Eh, gutyo baratekereje.
ngo, wewe uratarika Baratekereje.
cyangwa ukaduza urutoke eh waryamiye ukuguru k'uburyo eh ukavyukira uko kubamva ukavyukira uku kubamfu eh ikibazo uragitora wagize igihushane Karabaye.
Mu- mugabo imana ikagufasha eh kuba je sindakwiyebuza kuko Oya.
mwavyumvise inyishu waramushu wavyusa ushenze wavyutse useze hoho urumva hohoho biba ari ibintu kawirya hama rero uko tuza kugira nuko dutora umugwi w'abantu batanu batanu Eh.
abo dutoye bakaza hano bakaza hano imbere aha nta n'umwe tuzinanye Eka.
ntawe turenganya Eka.
nicyo gituma uno mudiyakoni afise igitabo icyo gitabo rero afise eh reka ndagusaba amajambo makenya Eh.
gusa ubabwire icyo gitabo Eh.
uko gikora Ehe.
kuko hariho abakibona bakakibona uko Eh.
bakibaza yemama ngo ni ibikaratasi eh mama ngo nibikaratasi Eh, babwire gatonya icyo gitabo shengero ry'imana abakirisitu batagatifu batoni b'imana kino gitabo murakibona murakibona murazi uko cyitwa murazi uko cyitwa shengero ry'imana batoni b'imana kino ni igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo ndagusabye usubiremwo rimwe usubiremo yego kino ni igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo si ibyahishuriwe abanyabuterere debe cyangwa da Ah, ah.
Oya.
ni icyahishuriwe abishura ibibazo uraza ngaha Ehe.
mu gatondo aha Eh.
mukidondora nkabandika muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo Eh.
bagaca babaza ikibazo ca mva inyuma Eh.
ca ntusubire Eh.
Eh, wishuye neza wishuye nabi muhejeje mwese Aha.
ngashangira ati maze araba mu gitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo asanga yosigarana na kabyina buhiye tawuro n'amakuru atabandi musigaye shengoroke turashikanye inkwara zisezerana mu masesa mugenda aje nahejeje mwumvise by'ico gitabo eh ni ukuvuga rero iyo migwi Ah.
duhamagara eh abatora ibibazo eh ntugaruka Ah, ah.
duca tubashyira ahantu hajya aha U- uwatoye ikibazo acaja hajya ah.
mbega utavuga yuko watwaye ikibazo acagenda atwaye agashimwe Eh, eh, agenda nako eh ugenda nako n'agashimwe kawe ugahagarara Eh.
hajya Eh.
ama mu nyuma aha ubushimwe mubona bwaheze bwaheze acaba finale haca haba icyo twita finale ya ya telefone na ya ya cagikwende telefone ya ca gitenge Eh.
tuza guca duhamagara muri ba bandi batoye ubushimwe bwa Bwa mbere mbere.
bose eh ku murongo Eh, muraza kubibona Mm.
umudiyakoni Neza arabasengera nabo neza bisengera cyane ndabas- nda- ndabubike ku biganza hama muri bo bayobewe eh duca tugaruka ngaho iwanyu eh muri mwebwe muri mwebwe Aba- abataronse ubushimwe Eh.
buterere daye oye ikindi kimwe rero Aha.
abantu mwiyemera kutugenegene neza cyane buterere murazi ubugenegene neza cyane babita baryosha birori eh turafise ikarato y'amasabuni hajya twe nta kintu dutwara oya nta kintu dusubiza inyuma oya Eh, buterere wewe batanu ba mbere batanu ba mbere hano sawa Eh.
batanu- batanu ba mbere batanu ba mbere uriya hariya wewe nyene uhinduke usaba inyuma nawe wo mutama aha tora hariya tora hiyo nawe uriya mufasoni wa marori wewe aha hinge ndabe na wewe yewe ni binamu wanje bidondore ndabashira mu gitabo cy'vyahishura wabishura ibibazo idondore kandi cyane Mm, muvuge cyane ndabumve witwa nde Barakaza Olivier.
Olivier Nduwimana Melkiade.
Melkiadi Leonidas Bashirayishize.
Leonidas Habimana Etienne.
Etienne Kakima Chantal, Chantal Bayaga Yvette, Ivete Savez Joël, du Savez Joël.
Ewe Joela, eh, eh, Joela.
emudiyako Eh, wabagiye mu gitabo cy'abahishuriwe mu gitabo c'avya- c'abahishuri abishuri ibibazo ndafise Olivier Merkiadi Leonidas Etienne Chantale Ivete na Joela Mwese mwumvise?
simwebwe Eh.
simwebwe umviriza rero ikibazo umviriza neza ikibazo umviriza ikibazo ni ryari bavuga ko umuntu afise ingwara yo mu mutwe Eba- emabo kwereka ko umuraba umviriza umviriza humva amatwi raba hariya rabino wera buriya Eh, we rabino ni ryari bavuga ko umuntu afise ingwara yo mu mutwe Igihe bavuga yuko umuntu afise ingwara yo mu mutwe ni mu gihe yikumira, mu gihe yikumira hanyuma ikigira kabiri ni mu gihe gukorekera ukorekera ni ryari bavuga ko umuntu afise ingwara yo mu mutwe yo mu mutwe igihe bavuga ko umuntu afite indwara yo mu mutwe ni igihe babona yuko uko ibikorwa byose bi- kibikora uko yategerezwa bakabona yuko uko eh, aho ari hose aguma yigiriwe kandi eh, aho ari akikumira ntashwashwanuke ngo av- ngo abashe kuvugana n'abandi ukorekera miliyoni dasi igihe babona ko umuntu afise indwara yo mu mutwe n'igihe ashobora kuba yikumira mu bandi bantu bose kandi n'igihe ushobora kuba ari mu muryango akama umengo si umuntu ari muhira bakabona amengo ni umuntu adashwashwanutse ugasanga ari no ku rugendo ukamengo nyene arijiriwe gose ukamengo nyene arafise ingorane mu mutwe igihe bavuga ko umuntu afise indwara yo mu mutwe ni igihe aba ariko arakora ibikorwa bitandukanye n'iby'abandi kuko hariho ibintu byinshi bimwe bimwe acako nyuma y'ivyo barashobora Vuga ca- kumujana nyuma y'ivyo barashobora guca vuga bamu- cyane vuga cyane nyuma y'ivyo barashobora guca bamujana kwa muganga ugaca abona yuko ibintu bitariko biragenda neza shantare mu gihe bavuga yuko umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe ni mu gihe adashwashwanuka yikumira kuba ari kumwe n'abandi ukabona adacangamutse ibyo aba ariko arakora byose umenga si byo hanyuma muri icyo gihe arikumira ukamenga ni igicibwa muri icyo gihe ubirabye uca wirukanka ukamutu- ukamuremesha ukagiye kumuremesha uca umutwara kubaremesha kiyago hanyuma inyuma y'ibyo uca umutwara ku ivuriro ribigenga ukorekera ivete iyo umuntu arwaye iha indwara yo mu mutwe bisaba yuko umuntu amwiyegereza kandi kandi aho ari hose aguma yigonye yiyumvira ubuzi- ibibazo by'ubuzima arimo bigasaba yuko bomwiyegereza bakamushikana kumuremesha kiyago canke bakamwiyegereza no mu muryango Joera kurikira igihe umuntu bavuga ko afise indwara yo mu mutwe arikumira aga- ntashaka guteramana n'abandi nk'icyo gihe uca ubona ko afise indwara yo mu mutwe uca ugenda kumuremesha kiyago hama ukaca umujyana ku ivuriro ribijeje warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu kayogero kazoza kuyungurura akayogero kazoza kuyungurura akayogero kazoza kuyungurura akayogero kazoza kuyungurura umviriza rero bahizo nyishu bahizo nyishu nje ndababwira bagerageje eh n'iryari bavuga ko umuntu afite indwara yo mu mutwe bavuga ko umuntu afite indwara yo mu mutwe igihe yahungabanye mu byiyumviro ajya ataciyumvira neza mu mvugo ajya avuga ibintu bidashika bi- bitaroranye no mu nyifato umuntu yifata nyene hamwe ubona nyene uti ihungabanya no mu bikorwa ndetse no mu migenderanire afitaniye n'abandi maze araba mu gitabo cy'ivyahishura abishura ibibazo mu bantu ndwi basanga yosigarana n'abantu batatu merikiyadi dehonidasi na etiyeni abandi bose bayi shenguruke turashikanye nabo bagabo bagerageje bararegiza ehe eh barabegiza embwabo Barabigize.
genda utore ibido nta bagabo baronka isafuriya tora ibido bahide eh reka babahe eh ntaco ntaco ntaco eh genda nawewe nawewe tora akadobo hariya indobo indobo eh uwunda nawe tora ibase camuja hariya murahiganirwa igitenge na telefone hariya hariya abandi batanu abandi batanu abandi batanu Hagarara abandi nyene.
batanu ngo wewe uyo bakoze ko ingo nawe telefone ndabashikira ibibazo birahari ndabashikira emudi yako nturenze batanu eh mfasha hiyo mfasha hiyo eh ino ino ingo nawewe Ingo, ingo wewe mupfasoni, tumwana.
ingo na wewe wewe birakwiye kandi biratunganye yuko mugira mubazwe kibazo barushe ngwere radio isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe haruma burundi rifashwe mu mugongo n'umugambi mezerewore y'umuryango katolika w'abadagi tubashimikira ku ihungabana ry'amagara meza yo mu mutwe biturutse ku ihamuka twaba turi mu buterere da bidondori nitwagira ku isaka pascal pasikari kubw'imana ive ive dushimira imana dorore doroteya iranzi yanje anje niyo ngabire odire odereyi niyiragira riyese nariyesi bidondoye neza neza ikibazo muri yako umviriza rero ngira ndabahe ikibazo gifise n'inyishu Inyishu. ni ikibazo n'inyishu hewe humva Muva amatwi muri izo nyishu wowe utoramwe imwe Utoramwo yoyo imwe yoyo kirumvikana birumvikana raba hariya reka kunda bahumva amatwi umva amatwi mwumvikanye ni ikibazo agira abahane n'inyisu muri izo nyisu harimo inyisu imwe yo yo mjn Ego.
Eh.
umuntu afise ihamuka twamufasha kwitura abaganga bameze gute umviriza rero kugira ngo ntimwigirwe muri igora amajambo yose arashobora kubagora jya umbwira ati inyishu ya mbere canke Ya n'inyishu kabiri.
ya munani ya venti ivyo biragusha y'icumi ukagenda gusubiramo ibintu navuze ukabivuga Ukabivuga nabi bayi muka muri kigongwe kazoba kakubanye umuntu afise ihamuka twamufasha kwitura abaganga bameze gute inyishu ya mbere abaganga bavura imitsi yo mu mutwe inyishu ya kabiri abaganga b'abahinga mu nyifato inyishu ya gatatu abaganga b'abanyamahanga niyo nyishu ya kabiri ugukurikira nyishu ya kabiri ugukurikira inyishu ya kabiri ugukurikira abaganga b'abahinga mu nyifato ugukurikira inyishu ya kabiri inyishu ya kabiri umuntu afise hamuka twomufasha kwitura abaganga bameze gute n'abaganga b'abahinga mu nyifato yari inyishu ya kangahe yari inyishu ya kabiri mjn yego ndavye mu gitabo c'abahishura ibibazo eh bakumanguye bashoboye neza cyane aho ni sawa barabegiza
ego wowe ufise umwana abafise umwana agenda mutora umutaka mufuka Eh.
abo bana urabona yuko hana hari n'akazuba n'izuba risigara ryinshi Eh, wowe mvise umwana mbwa usanga mufise mu nda usanga mufise mu nda
camugenda hajya na mwebwe murahiganirwa telefone n'igitenge aha wowe ukiri muto genda utore ka kadobo
uwo ni umunyeshure uwo ni umunyeshure nawe yiga- tora ibeseni yiga mu isomero mu isomero ndi umunyeshure wo mw'isomero Mwe bagabo genda mutore ibibido bibido umwe wese ikibido bido nakare niwe mwo kwikorera amazi neza barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'uburundi hebu ndiyako utugenegene neza cyane abaryosha birori bacu eh.
ugomba uririmbe eh aho genda aho aha Andirimbe akaririmbo ko mu gifaransa.
Yego.
birakaze birakaze Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sur de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous unis, ton amour avec nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Passe.
Mumukomere amashyi tiye viva entre nous bakwisabuni tubiri
turabandanya turabandanya n'abantu batanu abandi batanu ngo wewe eh muvyeyi muvyeyi ingo ingo ingo ingo muvyeyi ingo ingo urishura guma ikibazo.
ngaha guma ngaha guma ngaha urishura Urishura ikibazo.
eh eh arihe wa muntu yari yambaye ingofero ngo na wewe ngo na wewe aha babaye bangahe hirya ngarukino naho eh na wewe rindira ndaga abana abana abana rindira abana rindira abana rindira ngo wowe ingofero na wewe na wewe sawa ingo wowe va- va- va- va- va mu bagore babandi ngwino va mu bagore babandi va mu bagore babandi ingwino oya abafasoni bamizwe ingo wowe nyine abafasoni bamizwe nivyo eh bari bamizwe aha witwa nde nduwimana abubakar
nizigiyimana shadrake byarimana diodone irakoze jamfi gende bukebuke gende bukebuke abarimana jack aha ukurikira Hakeshimana Janet. Arakaza Parfait.
parufeti parufeti Urikiye Sandrine.
nukuri kwa mungu sandi sandi Sa- sandi Sa.
oya Nuribikiye Emeline.
E- inde Nuribikiye Emeline.
Emer yasha ruribiki.
Emu ndiyako bidodoye neza.
Neza cyane.
Umviriza rero, umviriza.
Umviriza ikibazo.
Umviriza humva amatwi.
Umviriza ikibazo.
Vuga ingwara zitatu.
Muvuga zo mu ingwara mutwe zitatu.
Ziri mu zikunze kwibonekeza hano mu gihugu cacu.
Ingwara zitatu ni nyinshi. Mugabo wovuge zitatu.
Zitatu gusa.
Zikunze kwibonekeza hano mu gihugu cacu. Twagiye.
Abubakari.
malaria tifusi na korera Eh, na musipa yibagiye musipa eh shira malariya indwara y'ibisazi hamwe n'indwara y'isuku rike ariyo korera hariho ihahamuka hakabaho indwara yo mu mutwe hakabaho n'indwara ya malariya ihahamuka indwara yo mu mutwe indwara ya malariya hariho sida hariho esitoma hariho na malariya n'umushishito Malaria, Eh.
korera, diabete.
Ihahamuka akabonge ingwara yo mu mutwe n'ingwara ishobora kugufata kubera wabuze urukundo ukiri umwana.
ukorokera Hariho ingwara ya korera.
Eh.
Hakaba ingwara yo mu mutwe.
eh Hakaba ingwara ya malariya.
eh emerine hari igihe ushobora guhura n'ikibazo ugasanga uragwaye hababuka Mhm.
kandi cyangwa ugasanga warabuze nk'abantu mu- nko muri fama ugasanga warwaye ihababuka Eh.
aho wicaye ukumva ko udakeneye kwicarana n'umuntu n'umwe kubera nyene wamaze kurwara ihababuka eh ugo mugwari hahamuka ho wicaye hahamuka eh Emu ndiyako.
Sa.
Emu ndiyako. Eh wumvise ko sida isigaye ifatira mu mutwe.
Eh erega hariho na malaria y'ibisazi y'imisarabine utusara tanga inyishu hanyuma mvuge ndabe muce mu gitabo cy'ivyayishuru abishura ibibazo twavuze duti vuga indwara zitatu ziri mu zikunze kwibonekeza hano mu gihugu cacu ingwara zo mu mutwe Ni ukuvuga iki umuhinga yari yabivuze hariho ihahamuka benshi numvise mwayivuze hariho akabonge hariho indwara yo mu mutwe ikabije igirengeje hariho indwara yo kubura urukundo ukiri muto ni ukuvuga mu buto hariyo indwara y'umunezero ndenzarugero ujya urenze hari indwara y'ugwikeko n'indwara y'ihindagurika ry'imero izo ni nyinshi rero nari nabasabyemo zitatu mudiyako sabwe raba nawe mu gitabo cy'abahishuriwe muntu uzi yuko utavuze izo ngwara zose ntaririrwa ndaraba mu gitabo cy'ivyayishuru wabishura ibibazo mpindukira ntagusanga ngaho haracyasigaye abantu ngaho mu mboneraho bahasigaye umuntu yitwa parufeti ni parufeti niwe asigaye ni wowe gashya wenyene ni wowe uyu niwe yagitoye abandi bose ngo malariya ngo sida ngo korera hariho korera ngo ifatira mu mutwe parufeti bujya bushimwe genda utore kamwe wifuza muri ibyo byose, tora icyo ushaka tora icyo ushaka senirwa ndagutorera jewe tora wenyene okay aha abandi abandi wewe nyambara umwigeme ngaho usutse ngo wewe igitabo ngo wewe ngo babaye batatu ngo wewe bane nturenze batanu wewe ikaranga wambonjeje ngo Eh, mugomba hava nyishu zikaranga ziwe na wewe we sawa ongera ndabakomeshe Bamu bagabo baba bamu bagore baba emjana emjana uba- nongera nzemwe abandi canke babe baraguma aho?
ingenda oya reka babe baraguma ba Eh, zana umugore umwe zana umugore umwe wowe wowe abagore bamizwe Ah, ah, wewe none uri umugore gasha ko twahamagaye umugore wewe urimwo genda hajya bidondore bigira imana lameke lameke manirakinga jerome jerome niyo mugisha hakimu ndagishimana fabrice Nduwarugira mali irakoze zawadi zawadi nene nazo Eliana na Eliane
umva rero Overis mwengira ndabaye ikibazo gifise n'inyishu kandi aha eh ah webwe muratoramwo inyishu imwe yo yo yo kandi muyimbwira mu majambo yose kandi murayivuga twagiye
babaze mje babaze kwiyegereza umuntu afise ihahamuka bisigura iki reka nsubiremo kwiyegereza umuntu afise ihahamuka bisigura iki inyishu ya mbere kumwicara iruhande mutavugana inyishu ya kabiri kumunyegeza abashitsi inyishu ya gatatu kumuba hafi kumuyagisha no kumwumviriza twagiye
kumuba hafi ukamuyagisha ukurikira inyishu ya gatatu kumuba hafi ukamuyagisha inyishu ya gatatu kuboma kumuba hafi ukamuyagisha ukamwumviriza kumuba hafi kumuyagisha no kumwumviriza kumuba hafi kumuyagisha no kumwiyegereza kumuba hafi kumuyagisha no kumwiyegereza kumuba hafi kumuyagisha no kumwiyegereza akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura buterere kayungiro kazoza kuyungurura emjana atanga inyishu inyishu ivuga iti kwiyegereza umuntu afise ihamuka bisigura kumuba hafi ica mbere ukamuyagisha ica kabiri ukanamwumviriza ica gatatu muntu utavuze uko ivyo bintu uko ari bitatu uko nyene sindakurusange ngaho uko ari bitatu uko nyene wenda kwemeye uri umugabo kumuba hafi kumuyagisha no kumwumviriza utavuze ibyo ntiwigire abantu babivuze uko biri ni akimu na fabrice gusa mana mana kora ibitangaza byawe
emje baba arabigiza
akimu barabigiza genda utore Barabigiza.
ibase we Eh.
nawe utore kajya kadobo eh hama murahiganirwa igitenge ni telefone telefone eh eh ingwa mudiyako zana zana zana zana zana zana zana uyo naze eh uyu yaragiye Babaye gusoma abakenyezi batatu uyu yaragiye gusoma ati ibi birori ntivyonjana babajama banje babata- babatagisi vero bariye ingo wewe ngo raba ninepfo inepfo inga ndaba inepfo Eh, ingo wewe inga zino wowe ingofero ingo sawa ingo ingo nawe urishura ikibazo Ariho Ingo- ingo ngawe urishura ikibazo eh va mu bagore babandi uwo ni gwawe uwo ba mwana ni gwawe eh ibidondore mugisha eric niba rotatsi yake mbona impaye jackson Izere imana Virginia Mariamu Gwazikera Inde Mariamu Gwazikera Mariamu Ntakiruta imana Arina Arine sawa mwene ngira ndabaza ikibazo coroshe ihahamuka ni iki eh muvuga icari cyo ihahamuka ihahamuka riterwa no niki kubaho udafite niki ibyishimo.
niki ntiwabajijwe ngo ihahamuka riterwa niki ihahamuka ni niki ihahamuka n'ubwoba
ihahamuka ni ukugira ubwoba kwama ufise ibyiyumviro bishushe- bi- bidashusha n'iby'abandi kwama ukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi bakora bakabona yuko utandukanye n'abandi ugatangira kuza wikumira uta- udashira mutavuga mu- mudahuriza ibintu hamwe n'abandi jagisoni yamuka ni indwara yo mu mutwe ifata abantu mu gihe bashikiwe n'ibyago nsezerezamutima bakashikirwa n'ibyago byisubiriza eh, ibyago byo mu muryango canke ibyago byo mu kibano Virginia ihahamuka riterwa no Niki Niki ihahamugwa riterwa Niki. Ihahamuka niki?
ihahamuka ryo mu mutwe riterwa no kuba aho uri uguma wikumiriye utegera abandi ngo muyage muri uwo mwanya iyo bimaze kugushikira hakagira abakwegera bakaguha- bakakuremesha hanyuma hakagira ukwegera akagutwara kwa muganga mariyamu Ihahamuka biravana kujya kuntu aho uri hose uma wigonye utaba wegera aho abantu bari kandi uguma wibereye ahantu ha wenyine gusa Bi- bishoboke yuko uguma ahantu muri kumwe n'abandi bantu baguma bakuyagisha mumva amajambo menshi menshi cyane uguma ukaguma nyine wumva nyine guma- gumana morale nyinshi Eh, ku- buratuma umutwe wawe utembera neza bigatuma ugira ubwenge bu- butomoye neza burya rero ni uko uko nyine ihahamuka irasaba gufata abantu baguma bagize batembera abandi benshi cyane.
neza cyane ukurikira Je nitwa Ntakirutimana Aline. Ihahamuka ni indwara yo mu mutwe ifata umuntu aba yahuye n'ibibazo, ikibazo cyari cyo cyose, icyo mu muryango canke icyo kwankwa n'abantu. Nibaze yuko ihahamuka ryo bari iryo.
Lilu la la la lu Lilu lilu la lilu Lilu la la Ihahamuka maze kuvuga ko ari indwara yo yo mu mutwe biba riheze uti uravuga amajambo menshi umaze kuvuza iwamuka n'ingwara yo mu mutwe ninde yavuze ko ihahamuka ari indwara yo mu mutwe muri mwebwe ninde yabivuze ah ntabyo muzi maze araba mu gitaro cye vya hejuru abeshura ibibazo asanga yosigarana na jagisoni yacishuye neza cyane na arine abandi bose shenguruke turashikanye mvireho mvireho arine arine natora isafuriya neza cyane na janiyo nagira ndaguhe ndakabura ubu nawe indwara.
yitwa nde uyu uyu ni yagisoni jagisoni tora kiriya kibido gisigaye Eh, Jackson uwo ni Jackson eh Jackson abandi abandi abandi abandi bera mu batagisivero bari he aba babiri kwanza bari gaha nimuze ingo ingo ingo wewe oya iyo nahejeje ngo na wewe ngo na wewe eh gumayo gumayo gumayo ema bukwe na weye uyu binamu ebina uje nahamagaye wewe ubu binamu aka gasore k'umusoga gacagaza kariruka aha witwa nde habarugira korode korode undi habyarimana veredina feredina Felis- felicien feliciano felicien akimana enisa emisa enisa enisa nta karutimana perepeti Izerimana Goreti Maria Goreti barakwiye umviriza namwe ngira ndabaye ikibazo gifise inyishu mwe muza kumpa inyishu imwe yoyo sinkeneye kumbwira amatangazo sawa twumvikanye ko mutemera twumvikanye Eh, iyo tuvuze ibimenyetso byo kwirinda canke kuyobagiza bisigura iki inge subiremwo iyo tuvuze ibimenyetso byo kwirinda canke kwiyobagiza bisigura iki inyishu ya mbere bisigura ko hahamutse atinya gusubira kuvuga icyamubayeko genda buke buke mujena mjena genda buke buke baba bakubwira ngo ariko uravuga cyane ntirwakumvise ndasubiramwo aba ntibabura imvo ndasubiramwo genda buke buke inyishu ya mbere bisigura ko uwahahamutse atinya gusubira kuvuga icyamubayeko iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri bisigura kuguma ameze nk'ukiri mu vyago subiramo bisigura kuguma ameze nk'uri mu vyago inyishu ya gatatu bisigura kwama ugabirije basubiriremo izo nyishu abandi abazi iyo tuvuze ibimenyetso byo kwirinda canke kwiyobagiza bisigura iki inyishu ya mbere bisigura ko wahamutse atinya gusubira kuvuga icyamubayeko inyishu ya kabiri bisigura kuguma ameze nk'ukiri mu vyago inyishu ya gatatu bisigura kwama ugabirije Tin,
isigura kwama umutima uhamnitse ukorekera inyishu ya kabiri ivuga ngo iki bisigura kutama umeze nk'ugabirijwe ukorekera inyishu ya mbere bisigura kwama atinya kuvuga ibyo bya- ibyamushikiye enisa inyishu ya mbere isigura umuntu ko atinya kwamavuga ibyamushikiye nibura kuvyibuka ukorekera inyishu ya mbere yirinda gusubira kwibuka ibyamubayeho inyishu ya mbere yirinda gusubira kuvuga ibyamubayeko Nemudiyako. Eh, mirango wegera ngaha. Inyishu ivuga iti iyo tuvuze ibimenyetso byo kwirinda canke kwiyobagiza bisigura iki yari inyishu ya mbere bisigura ko hahamutse atinya gusubira kuvuga ibyamubayeko.
wabitanguye kwishura neza ni feliciano enisa peripeti na gorere abandi aba babiri ba mbere kabayi
bayi kabayi bayi kabayi bayi kabayi bayi eh mugabo arashobora guhiganirwa itelefone mwe nimwigumire ngaho basha Ego.
n'igitenge barabigize wewe ninde uyo bamwita ba mwana wanje goreti goreti genda utore ibeseni ngiriya eh perepeti ugomba ntibyo cyabikunda perepeti perepeti eh tora kadobo eh eh uwo nawe yitwa enisa eni ngiriya kariya kadobo nawe eh umusore w'umusonga nawe feliciano umusore w'umusonga yari yavyanditse ku rupapuro sha eh ubwenge nuko nakabingwa nakagoma kabisombera ku rupapuro eh ubwenge nuko yinde uwo mumama natora ishufuriya uwo mwana atora iyo ndobo uwo mwana arateka arafise urugo emuni yako duhamagare bantu batandatu ngo wewe oya wamye ngaha ntagaruka aho nahejeje ngo wewe Eh, ingo ingo ingo ngo nawe we aya ubu n'abadame abadame abantu b'abafasoni abafasoni muri he abafasoni muri he abafasoni ko nababona rondera umwe rondera umwe eh ndiko narondera umufasoni umwe ingo ingo ingo ingo ndondore witwa nde ndayikenguruke patrick kwizera cedric niyo nzima reveri Namaiza Fauzia.
Nizigimana Gloriose. Niragira Belize.
Inde Belize?
Eh.
aha ibimenyetso by'ihahamuka biri mu migwi ingahe yivuge twagiye imigwi yo guhahamuka ni uguhagamuka mu mutwe iri mu mice ingahe cyangwa mu migwi ingahe guhamuka mu mutwe gusa kimwe ukurikira imigwi y'ihamuka iri mu mice itatu umuce wa mbere ni kwikumira umuce wa kabiri ni kutishura ibijyanye mu gihe muri ko muyaga n'abandi icya gatatu ni kwamana ubwoba aho uri hose imigwi y'ihamuka iri ubwoko butatu ubwa mbere ni ukwama wikumiriye utajya aho abandi bari ukaguma uri mu bibazo irigira kabiri bivana n'ukuntu uba warakuze mu buzima ati ababyeyi ugira canke washikiwe n'izindi ngorane zitandukanye ikigira ikigira gatatu bigaturuka bivuye ku bukene buri mu muryango canke n'ingorane zo mu muryango wokorekera Imigwi yamuka uri ubwoko bune bica ku mutima bigaca no ku mubiri ukurenganwa ukaguma wigunze nta bindi nibuka ukurikira imigwi yamuka ni imigwi itatu umugwi wa mbere umuntu arikumira akaja kure y'abandi ntasubire kuza aravugana n'abandi umugwi ugira kabiri ni umuntu ubona icyo umubajije ntiyishure nk'icyo umubajije agakora nk'ibinyuranye n'ibyo umubajije rigira gatatu uwo muntu yahamutse uramubona ko afise akabazo mu mutwe akagenda nyene akora ibyo abandi baba batariko barakora n'ivyo nshoboye Beriza.
kwihamuka ni itatu kwama wikumiriye cya kabiri kuko uba ufise ibibazo mu mutwe cya gatatu kuko uba ufise ubwoba emudiyako yesa mu gitabo gute wapi wapi reka ico kibazo tubahe inyishu umviriza inyishu tanga inyishu ibimenyetso vy'ihahamuka biri mu migwi itatu ubwa mbere ni ukumera nk'uri mu vyago ubugira kabiri ni ibimenyetso vyo kwirinda canke kwiyobagiza ubugira gatatu ni ibimenyetso vyo kwama ugabirije nivyo vyabananiye kandi turabandanya turabandanya bangahe kandi zana abandi batandatu ku kindi kibazo ngo agatelefone ngo amatapi ingo mwe- mwebwe babiri ngo eh ingo ngo we wamye ni wamye ngaha ingo ingo subirayo subirayo subirayo subirayo nariko mvuga uyu subirayo aha bidondore fiakira habyarimana sengiyumva abe niyo zaba aregisi niyongere francine ornera nishimwe niyibizi josiane Bidondoye neza neza cyane umviriza rero namwe hari ibintu byinshi bitera ihahamuka eh muri ivyo dondagura bitatu hari ibintu byinshi bitera ihahamuka nimuvuge bitatu bitatu gusa ibintu bitatu bitera ihamuka ubwa mbere hariho intambara bugira kabiri hariho ukubura abawe ntubafuye bugira gatatu hariho umwuzurira ukorekera icya mbere umwuzurira icya kabiri intambara icya gatatu kunywa ibiyayuramuta ukorekera icya mbere intambara icya kabiri kugira umwuzurira icya gatatu kugira ihamuka Eke, eke, baraguhenze uko uvugira mu menyo. Ngo sindavyumva.
icya gatatu kugira isanganya mwibarabara ukorekera icya mbere uwo muba mubanye mu rugo icya kabiri uwo mubanye mu rugo intambara.
uwo mubanye mu rugo agize iki agutera ihahamuka aguma gukubita icya kabiri intambara icya gatatu kubura abawe ntubahambe aha ukorekera icya mbere ni urupfu icya kabiri umyuzurira icya gatatu ubukene ukorekera icya mbere ni ukubura abawe ntubafube Aha.
icya kabiri intambara icya gatatu umwuzurira warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu subiramwo vuga izo nyizo hanyuma ndabe ibintu nababwiye ko ari byinshi reka ndondagura ibishika kuri ndwi bituma canke bitera ihahamuka hariho ukubura abawe canke kubura ntuhambe hariho amakuba nsesekazamutima za nyamugigima umwuzurira isegenya uruzuba n'ibindi hariho gufatwa ku nguvu gupfa amatongo gukubitwa n'uwo mwubakanye guharikwa kwikeka uburozi uguhunga amabakorerwa abakenyezi eh, gukubitwa kwangazwa guhagarikwa gutanwa urugo guturubikwa n'ibindi byinshi muntu uzi yuko wavuze bitatu muri ivyo gumaho eh navuze byinshi ukaba utavuzemwo bitatu burigira reka, reka, reka urabe mu gitabo c'abahishuriwe maze araba mu gitabo cye byahishura abishura ibibazo asanga abere yovamwo nagasaga cyane rugero we ubwiye tutakwase rugero we bayi bayi barabe byiza aba bose aba bose uwafise barabe- umwana nabanza atora umutaka afuka uwo mwana babitoye kweri Mm, babitoye kweri mayi na wewe wewe nawe ufise umwana yena nawe utora umutaka mbona ucunda eh wewe nawe uri umunyeshuri ijya basi tora ijya basi aba nabo nimba bacumba nimba tora bateka isafuriya tora ibiharage.
isafuriya ugende guteka eh barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'uburundi umviriza rero umviriza ikibazo ikibazo cyabonetse cy'abantu babiri bakuze abantu babiri bakuze umuntu w'umugabo n'umugore abantu babiri mwabashire hasi mwabashire hasi mwabashire hasi mwabashire hasi shira shira shira shira ni hasi shira hasi shira hasi shira hasi shira hasi shira hasi shira hasi shira hasi shira wewe ikamba mbiringo wewe ikamba mbiringo shira hasi shira hasi wari miteri ngo ndabuwe butererede ahoye Eh, ingo ingwino ingwino ingwino iziresha nakari umu- umufa w'imbwe bw'unyobwe bw'ishushu witwa nde Fabrice Irankunda nawe niyo ngabire irene umviriza umviriza ikibazo umviriza ikibazo baha iyo mikoro mwumvirize neza mu bintu bitera ihahamuka bavuze ko harimwo ukuburana n'abawe canke ukaburana n'umuntu adahari ego canke oya ishobora ni ego canke oya muri ivyo bibiri mu bintu bitari hahamuka bavuze ko harimwo ukuburana n'abawe cyangwa ukaburana n'umuntu adahari ego canke oya oya ego inyishu yari oya genda utore irya safuriya isigaye hajya nuko rero eh butererede ahoye ni ukuvuga rero yuko ubushimwe buraheze mwabonye ko ubushimwe buhetse ubushimwe buraheze shengero ry'imana abakiristo batagatifu ubu rero tugira duhamagare hasigaye telefone banyerekere banyerekere banyerekere telefone banyerekere wa i- muvyeyi n'igitenge nimubiduze babibone
erike erike egera ngaha nyene egera ngaha nyene egera ino muza kuguma aha nyene shengero ry'imana abakiristo batagatifu ubu tugiye mu kibazo ca nyuma maze mwumvirize rekana na biriya tugiye ku kibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma tubaza kukibaza aba a hinge kwaza ndabahamagare numve merikiyadi niwe utangura hajya aha a ndabatondeka naho mwitondese uko nyene harabo mbava mpindura sindabizi Ni ukuvuga yuko tubatondeka tubatondeka uko uko bagiye mwatoye murakurikirana ibibazo.
mu gutora ibibazo sawa merikiyadi leonidasi eh, ntubona etienne iyegereza agashimwe kawe yegereza agashimwe kawe ntibaguhindurire hanyuma pascal ngwaho ive ngwaho kurikira dorote kurikira ange odreye liyese aha parfete hacakurikira uwitwa akim fabrice ico ni igitabo c'abanyeshuri, we.
si fabrice wowe gumiza hariya si fabrice wowe aka kanya uje uwo busuke ino kiravye bushimi buva Jackson hariho Akim Fabrice Jackson ni wowe Aline Felicia Enisa Perpetu Goreti ico ni igitabo c'ivyahishura bishura ibibazo nta urengana Fiacre Alexi Francine Niyo Francine Niyo ninde Ornella Josiane na Fabrice Irankunda neza cyane shengero ry'Imana batoni b'Imana uko mutonze ikibazo kigira kibazwe ahera kwishura uriya wa mbere agitoye abandi bose bayi nukuvuga uriya wa mbere agitoye bayi twese tuca dutaha kimunaniye ukurikira kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye Kugeza- kimunaniye kwa Fabrice kugeza Henry.
hariya kwa Fabrice kibananiye tuca dutora muri mwebwe duca tugaruka ino muri rino shengero ryacu mwebwe rero ico mukora basabire bananigwe mwebwe nimubasabire kugira ngo mushikirwe eh mugabo rero mugabo rero hagati aho namwe nimwisabire eh isabire eh unamurabe hasi wisabire isabire ukaba wavyukiye ukubo ukuguru kukubamfu ntumbaze mwahejeje kwisabira mwahejeje emudiyako barambike ko ukuboko inge rero jewe ndabubike ku biganza jewe mudiyako Eh.
niyo asizwe amavuta atabisore mana mushobora byose iyo waremye buno bwoko bwabo bwiza bw'abantu bo ngaha muri buterere de a nk'uko bafashije bagatora ikibazo cya mbere bafashe batora ikibazo cya nyuma cy'itelefone amen amen maze yugurura urupapuro kugira ngo babaze ikibazo cya nyuma cya telefone ibitima ngogi tekane barushe nguhere radiyo isanganiro tukaba turi ngaha mu buterere da barushe nguhere radiyo isanganiro ikaba igitunganije ifatikanije n'ishyirahamwe aluma burundi rifashwe mu mugongo n'umugambi mizerore ry'umuryango gatorika w'abadagi tukaba twash- dushimikira ku ihungabanya ry'amagara meza yo mu mutwe biturutse ku ihahamuka ikibazo cya nyuma mu jena twofasha gute umuntu afise ibimenyetso by'indwara yihahamuka vuga uburyo butatu gusa subiramo ikibazo twofasha gute umuntu afise ibimenyetso by'indwara yihahamuka utubwire uburyo butatu gusa uburyo butatu twagiye twagiye uburyo bwa mbere kumwiyegereza tukamuganiriza tukamwumviriza hanyuma tukamufasha ubwa kabiri tugaca tumujyana ku, ku bahinga no ku bigo bijejwe kumuvura ubwa gatatu ni ukuvuga tumaze kumu, kumushikana aho bamuvura tukamukurikirana gushika aho aronka mitende bayitaha tahukana iyo ndobo yawe tahukana agashimwe warose ukurikira ukurikira uburyo bwa mbere ku muntu twofasha umuntu arwaye ihahamuka indwara yo mu mutwe twamufasha uko kubera aba yamaze kurwara tukamufasha tukamuyagisha tukamu- tukamukurikirana gushyikaho ashobora gukira ubwa kabiri amaze gukira tugaca tumufasha kumubwira ati wewe guma u- wiremesha gume wiremesha mu bintu byose bizoburimwo bayi bayitani bese ukurikira uburyo bwa mbere ni uko uwo muntu twamwama iruha- iruhande yiwe uburyo bwa kabiri ni uko twamwama uruhande tukamwibagiza ibibazo byoba byaratumye agira iryo habuka uburyo bwa gatatu ni uko bibaye ngombwa twamujyana kwa muganga bayi bayi uburyo butatu bufasha umuntu yatewe n'ihahamuka yatewe n'iha- n'ihahamuka icya mbere no kumuba hafi ukamuganiriza icya kabiri no kumujyana ku ba- ku baganga babijejwe i- i- b'indwara zo- z'ihahamuka icya gatatu nibaza ko bo bamuba hafi baka baye
uburyo butatu twafashamo umuntu yafashwe n'indwara yihahamuka bwa mbere ni ukumuba hafi muri ibyo bihe yoba arimwo twamaze kubona ko yafashwe n'iyo ndwara ubwa kabiri ni ukumutwara kwa muganga ku baganga bavura izo izo ndwara ubugira gatatu ni ukumuremesha yamaze gukira kugira ngo ntahava asubira gufatwa n'iyo ndwara bayi bayi zirabica uko bafasha uwo muntu yafashwe n'iyo ndwara yihamuka ubwa mbere ni kumwiyegereza ubwa kabiri kumushikiriza baremesha kiyago ubwa gatatu kumujyana ku baganga b'abahinga babimenyereye
n'ikibazo aragitoye n'ikibazo aragitoye n'ikibazo aragitoye witwa nde dushimira imana dorote dorote wiyumviye gute mba nezerewe cyane ubwiye iki ishyirahamwe harimo burundi dushimiye cyane ubwo muzore muraza genda baguhe igitenge baguhe na telefone nuko rero ni doroteya niwe wahejeje gutsindira agashimwe ka nyuma nuko rero mugenda Ariko ararira, ariko ararira.
kubera ibyishimo nuko rero barushenguhere ni na hano turangirije ikiganiro cyacu barushenguhere aho twaringa mu buterere da dukengurukira bene gihugu ba hano inzego eh, zirongoye zone na quartier turabashimiye cyane buterere da hoye butererede ahoye
nuko rero reka rero dushimira abari mu buhinga bw'ibyuma albert nduwayo na eric wimana abadiyakoni n'abajenama yari jewe medan niyo nkuru umudiyakoni yari barone habyarimana bayi bayi murakoze
cari igikino barushe nguhere